radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye uwabaye nyampinga w'u rwanda muheto divine yasabiwe gufunga umwaka umwe n'amezi umunani aregwa ibyaha bitatu birimo gutwara imodoka yanyweye ibisindisha birengeje igipimo uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo batangije ku mugaragaro gahunda yo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka ubu rero igikurikira ni iki urutonde rwa bijya bidandazwa mirongo itandatu na bitandatu ni twebwe duca duhamagarirwa kugira ngo tugwize umwimbu ibisabwa ubu birahari Chantal Nijimbere minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Burundi umuyobozi mushya wa Hezbollah Naim Kassem arifuza agahenge mu ntambara uwo mutwe urwana na Israeli ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na toma kamirindi mu burasirazuba bwo hagati umutwe wa hezbollah washyizeho umuyobozi mukuru mushya nayim kashima yatangaje ko yifuza agahenge mu ntambara barimo na israeli toma kamirindi Nayim Kasem afite imyaka mirongo irindwi n'umwe y'amavuko yari umuyobozi mukuru wungirije wa Hezbollah kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe asimbuye Hassan Nasrallah wishwe na Israeli ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi gushize Minisitiri w'ingabo wa Israeli Yoav Gallant yahise atangaza ko Kasem nawe atazamara kabiri uyu munsi ariko Kasem yatangaje ko Israeli ihagaritse intambara nabo babyemera yasobanuye ariko ko nta mushinga wabyo n'umwe barabona ngo bawuganireho nyamara rero intumwa za leta zunze ubumwe za amerika bagiye kuba bahuza babirimo bamaze gutanga igitekerezo cyo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi mirongo itandatu ikigo ntaramakuru y'itorezo cyo mu bwongereza kivuga ko aya mezi abiri yaba umwanya wo gutunganya uburyo bwo gushyira mu bikorwa umwanzuro igihumbi na magana arindwi na rimwe inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeje mu bihumbi bibiri na gatandatu uteganya ko nta ntwaro usibye iziri mu maboko ya leta ya libani zigomba kuba mu gice cy'amajyepfo y'iki gihugu gihana imbibi na israeli muri leta zunze ubumwe za amerika amatora ashigaje iminsi itandatu kugira ngo abe arangiye leta zibyiganirwa cyane ziteze urugomo zabifatiye ingamba z'umutekano imijyi ya philadelphia muri leta ya pennsylvania detroit muri leta ya michigan na atlanta muri leta ya georgia ni imwe uwari umukuru w'igihugu donald trump yareze cyane ko yibweyo amajwi mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibi birego muri rusange mu gihugu cyose nibyo byabaye intandaro y'igitero cy'abayoboke be ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abayobozi b'iyi mijyi by'umwihariko babikuyemo amasomo none ibiro by'amatora n'iby'amabarura y'amajwi babigose n'inzitiro z'ibyuma n'ibirahuri bitamenwa n'amasasu janice winfrey akuriye amatora mu mujyi wa detroit muri michigan
twarashize ibiyo bitamenwa n'amasasu ku madirisha twarasubiyemo ivyuma bifata amashusho hanze n'imbere twarategekanije n'imyambaro yihariye ku bakozi b'amatora dukora vyose kugira ngo twese tugire umutekano
uretse leta za pennsylvania michigan na georgia n'izindi zitandukanye nka wisconsin na arizona nazo zafashe ingamba zikaze z'umutekano w'amatora hose bavuga ko ibizayavamo bishobora kuzateza amakimbirane imyivumbagatanyo n'imvururu kugeza ubu ibipimo by'amajwi y'abashobora gutora byerekana ko kandida trump w'ishyaka ry'abarepublikani na kandida kamala harris w'abademokarate begeranye cyane umuryango w'abibumbye urasaba guverinoma ya peru guha indishyi abagore yafunze urubyaro ku gahato ivuga ko bishobora kwitwa ibyaha byibasiye inyokomuntu iyi politiki yariho mu myaka ine ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida alberto fujimori wabaye umukuru w'igihugu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri abagore yabikoreye bavuga ko byabagizeho n'ingaruka zikomeye ku mubiri no mu bwonko komite ya loni yo kurwanya ivangura rikorerwa abagore ivuga ko byakoze ku bantu ibihumbi ko ari urugomo rushingiye ku gitsina kandi ko bishobora kuba ibyaha byibasiye inyoko muntu ishinja kandi guverinoma ya peru igihugu kiri ku mugabane wa amerika y'epfo ko itigeze yitaho kubikoraho anketi irayisaba kubihagurukira noneho no gushyiraho gahunda zifatika zo gutanga impozamarira gusa ibyemezo by'iyi komite si itegeko peru ishatse yabisuzugura guverinoma ya peru ivuga ko yafungiye urubyaro abagore mu rwego rwa politiki yo kuringaniza imbyaro abashakashatsi ariko bemeza ko yabikoze ku gahato itabagishije inama ku bagore barenga ibihumbi magana atatu ndetse no ku bagabo bagera ku bihumbi makumyabiri na bitanu urakoze toma kamirindi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru mushobora kumva muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu nawe ku mbuga za fesibuke instagram yutube na egisi aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
wabaye nyampinga w'u rwanda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri muheto divine yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa kagarama muri iki gitondo akurikiranyweho icyaha cyo gutwara imodoka akagonga ibikorwa remezo kandi yanyoye ibisindisha birengeje igipimo no guhunga aho yakoreye icyaha ubushinjacyaha bwamusabye gufungwa umwaka umwe n'amezi umunani ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboyi asumuta kaboyi wiriweho mwiriwe neza venuste none nyampinga w'u rwanda muheto divine yireguye ate muheto divine yireguye avuga ko mu byaha bitatu umushinjacyaha bwamushinjaga aribyo nyine gutwara imodoka yasinze kugonga ndetse no gushaka gutoroka yemeramo ibyaha bibiri ko yatwaye imodoka yasinze kandi adafite uruhushya rwo gutwara imodoka kuko afite uruhushya rw'agateganyo ariko ntaragira uruhushya rwa burundu icyo yakemeye ndetse yemera yuko yagonze yagonze umukindo na poto ariko hakana icyaha cyo kuvuga ko yatorotse we yasobanuye ko amaze kugonga muri icyo gicuku yabonye abantu benshi bamushungereye ndetse avuga ko bari banamuzi bamuhamagaraga mu mazina ye noneho agira ubwoba ngo ajya ku ruhande aza kugaruka ari uko abonye polisi ije rero akavuga ati ntabwo nigeze nihisha kuko nta n'uwangaruye n'inge wigaruye none se ibyo nibyo ubushinjacyaha bwashingiyeho bumusabira gufungwa umwaka umwe n'amezi umunani ubushinjacyaha bushingira ku bintu nanone bitatu nyine bamushinja baravuga bati icyaha cyo kunywa ibisindisha ugakabya ugatwara imodoka icyo ni icyaha noneho ukagonga ibikorwa remezo icyo ni ikindi cyaha noneho ugatoroka n'ubutabera ukagenda bo bavuga ko yatorotse ahubwo yagarutse ngo ari uko yaje kureba telefoni yari yasize mu modoka ze mu modoka ye atari uko yari agarutse kwigaragaza ahubwo yagarutse kuko nyine yari yibagiwemo telefoni ze bakavuga rero bati ibyo byaha ni ibyaha by'impurirane bagarutse no mu wundi mwaka wa bibiri na gatatu nabwo ngo yigeze kugonga umuntu yagonze imodoka nanone y'undi muntu bakavuga bati ni ibyaha ahora akora niyo mpamvu agomba gufungwa umwaka n'amezi munani kugira ngo nyine ibyo byaha atazongera kubikora abamwunganira bavuze iki ku busabe bw'ubushinjacyaha bagaragaje ibyo muheto yemera ariko baravuga bati biragaragara ko arimo kubisabira imbabazi bati kuki afunzwe bingana gutya akaba asabirwa no gufungwa igihe cy'umwaka n'amezi umunani kandi abandi bantu bakora ibyaha byo kugonga baba basinze baba batasinze bacibwa amande bagakomeza imirimo yabo baravuga bati rero muheto ni umwana ukiri mutoya ni umukobwa mutoya ndetse afite n'inshingano akora mu gihe yatorwa nka nyampinga w'u rwanda yiyemeje guca igwingira mu rubyiruko bati ibyo bintu aramutse afunzwe byaba bidindiye bavuga ko ari n'umunyeshuri muri kaminuza ko akeneye ko gusubira mu buzima busanzwe agakomeza akiga baravuga bati rero ntibamufate nk'uko bafata n'abandi bantu bakora ibyaha byo kugonga acibwa amande ariko ye gufungwa nyampinga w'u rwanda muheto divine umaze iminsi cumi n'umwe afunze wamubonye mu rukiko wamubonye ameze ati nakubwira ngo ngewe namubonye yageze mu rukiko kuko amakuru nasanze ku rukiko kuko nahageze saa tatu ni amasaha asanzwe abakozi ba leta batangiriraho we yari yinjijwe kare bivuga ngo yazanywe mbere y'uko akazi gatangira yazanywe mbere ariko mu rukiko aho nabashije kumubonera wabonaga asa nkaho afite nk'ubwoba no mu byo yavugaga afite ubwoba afite ikimwaro cyinshi adashaka kureba abantu yarebaga gato cyane inyuma inyuma hari abanyamakuru benshi hari abo mu muryango we birumvikana avuga buhoro iyo bitaba ko abunganizi be bagenda basubiramo nk'ibyo yavuze hari benshi bari gutaha batamenya icyo yavuze kuko yavugaga buhoro cyane ariko nanone wumva asaba imbabazi cyane avuga ati nimumpe amahirwe iminsi cumi n'imwe maze muri gereza irahagije yampaye amasomo ahagije ni ibintu ashobora kuzongera gukora muri rusange ikibazo cy'abantu batwara imodoka banyweye mu rwanda cyifashe gite navuga ngo cyasaga nk'icyagabanutse kuko polisi umuntu wese ifashe cyane cyane mu masaha ya nijoro baramupima kugira ngo barebe ko ikigero cya rukoro kiri mu maraso ye byasaga nk'ibigabanutse kubera nyine abantu batinya gufatwa batinya kujya gufungwa kuko batwaye basinze usanga muri rusange rimwe na rimwe ari nk'ikintu kimeze nk'igisebo ariko muri iki gihe urubyiruko biravugwa birandikwa mu binyamakuru turabibona muri iki gihe urubyiruko biragaragara ko rurimo rwashidukiye cyangwa se rwishoye cyane mu bintu byo kunywa inzoga mu buryo bukomeye rero nabo nyine barafatwa gusa ni ubwa mbere umuntu nk'uyu uzwi afashwe agafungwa abandi wenda barafungwa ariko ntibimenyekane ntawamenya niba ari uko yabaye nyampinga w'u rwanda ariyo mpamvu byavuzwe ariko abandi bafatwaga ntabwo ntibyavugwaga nk'uku nguku ibi byafashe indi ntera yo kuvugwa cyane iyo nkuru ya divine muheto nyampinga w'u rwanda iravugwa ite mu binyamakuru mpuzambaga ibinyamakuru rero byayivuzeho pe mu buryo bukomeye bamwe baravuga bati nibareke ariko niba ari abatera urwenya hari abavuga bati nibamureke siwe wa mbere usinze abandi bakavuga bati nibamufunge nawe abone ko bishoboka yo kwigirira ko ari nyampinga ngo yumve ko yakora ibyo yishakiye byose abandi bakavuga bati ubutabera nibukore mbega biravugwa ku buryo bwinshi abandi bakavuga bati nafungurwe n'abandi basanzwe bagonga cyangwa se bagakora ibindi ariko ntibafungwe ni amagambo menshi cyane arimo kuvugwa kuri iyi dosiye ye asumita kabuyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane venuste
uko imikoreshereze y'imbuga mpuzambaga igenda itera imbere niko iherekezwa n'ibibazo binyuranye ibigaragara mu rwanda muri iki gihe harimo nko guhangana cyangwa gusebanya kwa bamwe mu bazikoresha imvugo zidakwiriye gukoreshwa muri rubanda n'ibindi biterwa n'iki byakemuka bite nibyo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aganiraho na Maître Jean Paul Bambe umunyamategeko w'umugabo wigeze no kuba umunyamakuru muri aka gace gato k'ikiganiro muri Isanga niba hari ikintu cyateje imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ni ikoranabuhanga ni izi mbuga mpuzambaga turimo turabona abantu bakoresha umunsi ku wundi ikibazo rero gishingiye ku kuba iryo terambere uko ryihuta uko abo bantu bagira ubwo bushobozi bitajyanye n'uburyo biyongera ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwabo ku mitekerereze cyangwa se no ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubwo burenganzira ndetse n'izo mbuga mpuzambaga hari utekereza ko nyine niba itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ritanga ubwisanzure bw'itangazamakuru kugaragaza ibitekerezo no guhabwa amakuru akaba yumva ko ari ibintu nyine ubwo yemerewe kuba yavuga ikintu icyo ari cyo cyose ariko atazi ko iryo tegeko nshinga hari agace kaza kavugamo ko hari ibibujijwe cyangwa se aho bugomba kugarukira akaba ariyo mpamvu rero tuza turimo kwisanga mu hantu aho dusanga abantu benshi barimo baragenda bagongana n'amategeko yaba mpuzamahanga ndetse n'ay'igihugu dufite ugasanga rero ari yo mpamvu ituma wenda bamwe waruze hari bamwe bakurikiranwe mu buryo bafunzwe mu buryo bw'impanabyaha ku buryo harimo abafunzwe yewe nanjye hari abo nzi cyangwa se mfite nunganira mu mategeko nk'umunyamategeko hari abo nunganira no mu bihe byashize impamvu rero nta yindi ni ubwo bushobozi cyangwa se ubumenyi bukeya ku mategeko n'imikoreshereze y'izo mbuga nkoranyambaga hakorwa iki mu by'ukuri ikintu cya mbere rero cyakorwa ni ikintu kijyanye no gushyira imbaraga mu kwigisha abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange imikoreshereze y'itangazamakuru n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni ikintu bakunze kwita ngo media information literacy mu rurimi rw'icyongereza mu by'ukuri abantu bakamenya niba bafite babasha kugera bashobora kuba babasha gutanga ibitekerezo bose ariko se bazi ko uburyo bashobora kubitangamo bushobora gutuma hari abandi bantu bahutazwa kandi amategeko abibuza bikanabafasha gutuma niba naramuka bahuye n'ibyo bintu wavuga bibi cyangwa se byatangajwe babasha gushungura bagire uburyo babasha gushungura bo kubimira bunguri ikindi kintu gikwiye gukorwa amategeko dufite ubona asa nkaho twagiye dushyira cyane imbere ibintu bijyanye no gufata ibintu nk'ibyaha no guhana nk'ibyaha kandi hari ibintu bimwe na bimwe bidashobora gukora cyangwa se bidakora neza mu by'ukuri gufunga si cyo gihano cyonyine nkavuga ngo ese nta kuntu dushobora kuba twatekereza uko abantu bahindura amategeko tukagira amategeko navuga agira uko akurikirana ibi bintu akanabiteganya mu buryo bw'imbonezamubano ibyo twita civil defamation noneho uwo muntu abaturage bacu bakamenya ko niba ngututse niba ngusebeje ndakujyana mu rukiko mu rukiko ariko mbonezamubano niba nari mfite butike yanjye yahombye kubera ko wansebeje bakaguca amafaranga nahombye kuko iyo bamfunze nagusebeje ntekereza ko ntacyo wunguka icyo wakagombye kuba ubona ni ikintu gisimbura icyo wahombye kuba nagusebeje cyangwa se icyo watakaje cyangwa se ukubabara wagize ikindi kintu wenda abantu bakwiye kugira wenda ni nk'umukoro buri munyarwanda wese akwiye kugira akwiye kugira umukoro wo kwihatira kumenya amategeko y'igihugu kuko buryo umenya amategeko bigufasha kwirinda bituma abantu batabasha ku badakora ibyaha iyo umenya itegeko umenya icyo riteganya byibura ukagabanya ibyago byo kuba wagwa mu cyaha kabone n'aho waba utabizi Maître Jean Paul Ibambe umunyamategeko avugana na Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo batangije ku mugaragaro gahunda yo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka umuhango wabaye kuri wa gatatu ku mupaka wa gatumba na kavimvira imipaka ihuza ibihugu byombi inkuru irambuye vedaste ngabo iki gikorwa kibaye mu gihe mu burundi hateraniye inama rusange y'ibihugu bigize umuryango wa komisa kuri uyu wa kane nibwo inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango iteganyijwe ba minisitiri w'ubucuruzi ku mpande zombi aribo Julien Paluku wa Congo na Chantal Nijimbere w'u Burundi nibo batangije iki gikorwa mu gatumba ku ikubitiro impande zombi zemeranije ko ibicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu bizajya byambuka imipaka bidatanze amahoro bimwe muri byo birimo ibiva ku buhinzi n'ubworozi birimo amata inyama ibirayi indimu ibishyimbo ifu inanasi ndetse n'amashu uwo muhango witabiriwe n'abantu barenga ijana biganjemo abacuruzi bagarutse ku mbogamizi bahura nazo ndetse n'uburyo babona zikwiriye gukemuka nshimiyimana deni ni umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abacuruzi n'abafite inganda mu gihugu cy'u Burundi aragaruka kuri gahunda yo korohereza urudandazwa hagati y'ibihugu byombi aha rero twumvikanye n'abanyekongo ibidandaza bishika mirongo itandatu na bitandatu bizohora bijabuka umupaka bitarishe amahera ya duwane mugabo twumvikanye yuko ibyo bidandazwa bitoba birenza valeur bitarenza amajana atanu y'amadolari ni ukuvuga yuko ibidandaza byose umudandaza z'abajabukanye avanye muri kongo aje burundi cyangwa avanye burundi agiye muri kongo bidashikana idolari amajana atanu z'abanyamerika bitazoriha duwane undi ijwi ry'amerika ryavuganye na weni clarisse baricako umuyobozi w'abacuruzi bambukiranya imipaka nawe ku ruhande rw'uburundi uyu asaba ko izi ngamba zafashwe zashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse uku mwagize inguvu mugashyira rekosi mu ngiro mushyireho inguvu kandi zo gukurikirana ingene izokogwa n'ingene izokoreshwa ibyo ntibabuke baduca mu byahumye iki kintu mukidufashe cyane mu kutumanikira amategeko ngaha ku mupaka wa kongo no ku mupaka w'urubibe rwa iwacu burundi ku buryo tuzomenya ati iki kintu gihagaze uko abandi bari batumiwe muri ibi birori barimo abayobozi b'intara za kibitoki burumongi bujumbura ndetse n'umujyi wa uvira mu byo bose bavuze bagarutse ku mbogamizi abacuruzi bato bato nabo bagenda bahura nazo zirimo za bariyeri ndetse n'ikibazo cy'imihanda idakoze ku ruhande rwa kongo iyi zone ya gatumba mwagendeye abenegihugu bakora uwo mwuga bari ku kivi ariko barafise intambamyi zitandukanye zibabuza kubandanya neza icyo gikorwa aho tubavuga kubura umutahe ukwiye wo gukoresha na cyane cyane ko bari bamaze iminsi baburagizwa n'ihindagurika ry'ibihe ikindi kibabuza gukora neza ni basaba ko boronswa impapuro impapuro zibatuma bajabuka cyane bagaruka byoroshye suzanne esperance ni umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka wasanga nubwo woroherejwe bagifite ikibazo cyo guhohoterwa ku mupaka iyo bari kuhakorera ubucuruzi twebwe ducuruzije nk'uko turi abacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha ducuruzije abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabatu bikamenagurika byose turasabye yuko botworohereza bakareka twebwe nka twebwe abanyagahororo ntaho dufite ducururiza ahantu twara ducururiza naho ku mupaka baduha agasoko gato turacururiza kugira abana bacu bige minisitiri w'ubucuruzi n'inganda w'uburundi chantal nijimbere yasabye abarundi gushyira imbaraga mu buhinzi kugira ngo babone ibyo bazashora muri kongo birimo biriya bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu bemerewe kwambutsa badasoreshejwe ubu rero igikurikira ni iki urutonde rwa bijya bidandazwa mirongo itandatu na bitandatu ni twebwe duca duhamagarirwa kugira ngo tugwize umwimbu ibisabwa ubu birahari mugabo bica bisaba rero ko natwe dukura amaboko mu mutwe kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu na cyane cyane muri ibyo biterwa njabukambibe bigize urwo rutonde ruri mu masezerano twasinyaniye n'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo na repubulika y'u burundi julie paluku minisitiri w'ubucuruzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo asanga aya masezerano yo gufasha abacuruzi bambukiranya imipaka azafasha urubyiruko ndetse n'abagore kubona imirimo mu gihe hatangijwe iyi gahunda yo korohereza abacuruzi bambukiranya imipaka hagati y'u burundi na kongo bibaye mu gihe umupaka uhuza uburundi n'u rwanda wo ufunzwe uwo mupaka wafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka veda sengabo ijwi ry'amerika abakandida bahatanira ubuperezida muri amerika bombi barimo kugeza ku batora icyo bita ingingo zisoza muri iki cyumweru cya nyuma mbere y'uko amatora aba inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika caroline presuti muragezwaho na temisitokle mutima
muri iki cyumweru cya nyuma ibikorwa byo kwiyamamariza ubuperezida birerekeza ku myanzuro ya nyuma nk'iy'urubanza mu rukiko
ubu noneho mumeze neza kurusha uko byari biri mu myaka ishize
izi ni ingingo zisoza abatora ni nk'inteko y'abacamanza kugeza ku wa kabiri uwahoze ari perezida donald trump yahagaze ku ngingo ze ku bijyanye n'ubukungu n'abimukira ubwo yari mu nzu mberabyombi ya madison square garden iri rwagati mu mujyi wa new york kamala harris has shattered kamara harisi yadusenyeye icyiciro cy'ubukungu bwo hagati na hagati nyuma y'imyaka yo kubaka ibihugu by'ahandi kurinda imipaka y'ahandi no kurengera ubutaka bw'ahandi ubu noneho tugiye kubaka igihugu cyacu turinde imipaka yacu turengere abaturage bacu ibyo byitwa amerika mbere na mbere iyi nzu mberabyombi y'imyanya ibihumbi makumyabiri yari yakubise yuzuye bamwe mu batora byabasabye gutegereza ijoro ryose ngo babashe kwinjira
byakabaye byiza kugira umuntu w'icyitegererezo ariko mvugishije ukuri ndibwira ko trump yakora akazi keza mu butegetsi n'ububanyi n'amahanga
avugisha ukuri avugiraho kandi aranyura
mbona trump rwose agiye kuzatugeza ku rundi rwego mu gusubiza kwe visi perezida kamara harris yahisemo gukorera ku rubuga rwa elips muri washington hafi ya perezidansi white house ahagiye kubimuhira kuri umwe muri aba bakandida bombi
iki ni cyo gihe ku kiragano gishya cy'ubuyobozi muri amerika
harris yasobanuye icyerekezo afitiye amerika ashaka kwerekana ko habanye na trump
igihe kirageze ngo tuve mu ikinamico n'amakimbirane nzashyiraho itegeko rya mbere mu mateka ribuza guhanika ibiciro by'ibiribwa ngabanye ikiguzi cya insuline ndetse ngabanye ikiguzi cy'imiti cy'umurengera ku banyamerika bose
aha naho ababarirwa mu bihumbi mirongo bari bitabiriye
perezida wa mbere w'umugore ndifuza ibyo kubibona mu buzima bwanjye
ndi uryamana n'abahuje igitsina ku bwanjye nifuza kugumana uburenganzira bwanjye
ashyigikiye uburenganzira bwo gukuramo inda ashyigikiye amahitamo uburenganzira bw'umugore bwo kwihitiramo kandi nizera ko azakora iyo bwabaga ntihagire itegeko ribuza gukuramo inda rishyirwa mu gihugu ku butegetsi bwe bijyanye n'ukuntu ihatana ryegeranye biragoye ko hahita hamenyekana uwegukanye intsinzi mu ijoro ryo kuwa kabiri ibirego byatangiye gutegurwa muri za leta zimwe ku bijyanye no kubarura amajwi no kwemererwa gutora urakoze temistokilemu tijimani hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umusaza umubikira inshyimbo ntumubikira ijisho umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
igitangaza abatizera imana murihe musubiza nati mw'impembero murebe ikidukoreye ubu niba intumana umuntu adashobora kwiyumvisha mwese nimuze dushime iyo mana ikoze ibihe Aleluya muze dushime iyo mana ikoze ibibi Aleluya muze dushime umutabazi utabura guseruka imirimo akora ni myinshi abarabura tibonera Aleluya muze dusingize iyo mana ikoze ibibi Haleluya muze dushime iyo mana ikoze ibibi Haleluya muze dushime umutabazi utabura guseruka imirimo akora ni myinshi abarabura tibonera Haleluya muze dusingize iyo mana ikoze ibibi hashize imyaka myinshi imitima yacishavuye twibuka umuvandimwe wacu twatandukanijwe n'amage uwaba uzara umwana muto tumugarurire wari umugabo muze dushime iyo mana ikoze ibibi Haleluya muze dushime iyo mana ikoze ibibi Haleluya muze dushime umutabazi utabura guseruka imirimo akora ni myinshi abarambura tibonera Haleluya muze dusingize iyo mana ikoze ibibi Haleluya muze dushime iyo mana ikoze ibibi Haleluya muze dushime umutabazi utabura guseruka imirimo akora ni myinshi abarambura tibonera Haleluya muze dusingize twibuze igihe kiri hafi impfubyi zishubijwe ababyeyi ababyeyi